eri Nizmi de Amerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe nanje fide niyo ngabo kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe uyo ni peri gakwaya umuyobozi ashinzwe uburinganire bwo kuzuzanya mu kigo gishinzwe amabohero mu rwanda avuga ko kuva umugoroba w'ababyeyi mu mabohero utanguye byagize akamaro mu mibano y'abanyororo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku mpunzi z'abarundi zatabutse zivuye muri tanzania ku kamo katewe ko gufasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya rumonge mu burundi zivuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turagaruka ko mu kanya gatoya yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana baramutse aloyisi muramutse fideli tuhere kuri kongo nyene repubulika iharanira demokarasi ya kongo yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko igiye kugara ibiro vya shengene i kinshasa bigenzurwa n'ububirigi bitangirwamwo amaviza ku baja mu bihugu cumi n'umunani vya buraya leta ya kongo yatangaje ko igiye gufata iyo ngingo mu bihe vya vuba kinshasa yamenyeje kandi leta y'ububirigi ko ikigo cyabwo kijejwe iterambere enabel kitakenewe muri congo ibyo ubushikiranganji bw'ububirigi bujejwe imigenderanire kuri uyu wa kane ejo nabwo bwaciye buvuga ko izo ngingo zibabaje iyo ngingo yo kugara ikigo enabel izotuma ico kigo kitazosubira gufasha congo mu bisata by'uburimyi amagara y'abantu no mu gisata c'indero izo ngingo za congo zije zihora ububirigi bwari bwatangaje ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko bugiye gusubira kwihweza neza iby'imfashanyo buha abategetsi ba kongo gushika hatunganijwe amatora bavuga yuko yizewe na bose leta ya somaliya itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo byo kwigisha gukunda igihugu abana mirongo itatu na batanu babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba al shababu mu ndwi iheze imbere yo kubasubiza mu miryango yabo abdirashid ibrahimu muhamed arongoye ivyo bigo yabwirijwe rya amerika ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ivyiyumviro vy'iterabwoba yavuze ko abasirikare ba somaliya bafatikanije n'aba leta zunze ubumwe za amerika batuye abo bana mu gitero bakoze ku kambi ya al shababu mu kigwati cyahitwa jameya jidiale ni ku birometero mirongo irindwi mu burengero bwa somaliya ambasaderi wa sudani y'ubumanuko mu burusiya terar ring denge kuri uyu wa kane yarashikirije perezida salvakire urwete rwo gutanga imihoho muri ayo mabanga mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ambasaderi deng yemeye ko koko urwo rwete ari ukuri ko yavuye muri ako kazi denge yari yagenywe muri ayo mabanga yo guserukira sudani y'ubumanuko mu burusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yanse gutangaza imvu yamutumye afata iyo ngingo ariko yavuze ko yofuma akorera mu gihugu ciwe mu mahoro nk'umunyagihugu asanzwe denge rero yamye ari somambike na perezida salva kire inyuma y'aho igihugu ciyonkoye kuri sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yaciye amugena kuba umuhanuzi wiwe mu by'amategeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibarabara riri mu gisagara ca new york ni mu gacimbiri ka bronsk naha muri leta z'ubumwe za amerika igiye kwitirirwa umunyegana yari afise ubwene gihugu bwa amerika izina ryiwe ni emmanuel mensa uwo yitavye imana ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ariko aratabara abantu batewe n'umuriro waturiye inzu zibamwo abantu mu kigwati ca belmont naho nyene muri new york emmanuel mensa yari asanzwe ari mu gisirikare ca amerika yari yatashe mu karuhuko k'akazi igihe umuriro waduka ku nyubakwa y'abamwe mensa yari afise imyaka mirongo ibiri n'umunani y'amavuko yabaye umwe mu bandi cumi na batatu bahasize ubuzima yitavye imana amaze kurokora abantu bashika bane perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump aribaza nimba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro hagati ya israel na palestina bizokongera kuba ivyo yabivuze igihe yari karabonana n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu mu nama mpuzamakungu ku butunzi i davos mu gihugu c'ubuswisi yagirije abanyepalestina kudasonera leta z'ubumwe za amerika inyuma y'aho perezida wa palestina mahmud abbas yankiye kwakira icegera ca mbere ca perezida mike pence igihe yari mu rugendo muri ako karere trump kuri wa kane jo yavuze ko azohagarika imfashanyo amerika iha abanyepalestina yagize ati amafaranga ari ku meza kandi ntazoja kiretse bemeye kwicara bakumvikana mu mahoro ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru i davos aho mu buswise perezida trump nyene yemeye kuzoha ubwenegihugu rwaruka rwayimukira rwiswe dreamers rushika ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani ruba aha muri leta z'ubumwe za amerika akaba ari amakuru ava mu biro vya white house abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu biro vya perezida babwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko uyo mugambi wa trump urimo kuzogabanya abiheka ku miryango bemererwe gusa hakemererwa gusa abubakanye n'abana hamwe n'abana b'imyaka mike kandi iyo porogaramu yiwe izokuraho tombora yiswe loteri visa iyo nteguro y'itegeko ya Trump isaba imiliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amadolari kandi yo kubaka uruhome rugabura amerika na mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rubibe n'igihugu cya canada
urakoze yaroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho umugoroba w'ababyeyi umaze imyaka ibiri utangujwe mu gihugu cyose ubu umaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu gihugu mu nama ihuriyemwo abacunga amabohero b'abagore yakoraniye i kigali yasozewe ejo ku munsi wa kane ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi ku nshuro ya mbere mu rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza uyu mugoroba w'ababyeyi wari usanzwe ukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango baba bafitanye ibibazo bikarangira bikemutse peri gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu rwanda asobanura aho kuva kuva batangira umugoroba w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba umugoroba w'ababyeyi bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize burya umunyarwanda yaravuze ngo ahari abantu haba urunturuntu nabo haba utubazo kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe urumva hari igihe uburoko bwabaryaga umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi bagatangira mu mijyi imiryango yabo basize hanze ariko kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoroba w'ababyeyi ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahunda iza usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe mu by'ukuri natwe aho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka umunyarwandakazi yacuruje urumogi umunyarwandakazi yagiye yijanditse muri bidufasha mu kubigisha ni inshingano zacu n'umunsi ku wundi kubigisha mu by'ukuri kutareka kutazongera gukora ibyaha ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni kera byari kirazira ku munyarwandakazi ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora uwo mugoroba w'ababyeyi rero udufasha iki tumwereka nk'umubyeyi ese mateka cyo ugiye kuzasigira umwana wawe niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucungagereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora madamu safari jeannette usanzwe ari umucungagereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo mu gihe cy'imiterere yacu nko nk'uko by'ukwezi ntabwo bikubuza gukora akazi uragakora neza kuko nta kibazo uba ufite mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gukinjiramo iriya uko badutereninga baragutereninga ukiyumvamo akazi nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi akazi kananiye tuba tugashoboye mu miterere rero yo gutwita gutwita iyo utwise koko umuntu agira intege nkeya abayobozi barakorohereza ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na minisiteri y'umuryango n'uburinganire kuri minisitiri nyirasafari esperance w'umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira iri huriro ni ryiza cyane nka minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha ibyo byaha byiganje ni ibihe se twabikumira dute rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko iyo tubimenye tunamenya n'uko twabivura twanakumira ko ibyo byaha biba mu rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku gihumbi magana inani barimo abagore basaga magana atatu mirongo itanu asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda dukubitire mu burundi aho abarundi amajana irindwi na mirongo itandatu n'icyenda bahungutse bavuye muri tanzania hari hitezwa amajana umunani ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvo z'amagara bose binjiriye ku mupaka wa gisuru mu ruyigi ariko igice cyabo baciye bajanwa imusasa ingozi mu buraruko kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko abandi basigaye i nyabitare nabo mu ntara za ruyigi na gitega bitegekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazojanwa iyo bahunze bava ni inkuru ya mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana mu gihe cya saa yine n'inusu zo ku musase z'uno wa kane n'izo mpunzi z'abarundi zashikima bamba ku mupaka w'uburundi na tanzania bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba bazitesheje umushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu mu burundi umupfasoni glorioze berahim yari yaherekejwe n'intumwa z'ishirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi hasen zirangwa ikegera c'ubuserukira hasen mu burundi isufura na jiri zimaze kwinjira mu burundi berahino glorioze umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba ziteshejwe yazihaye ikaze turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira imana agashika iyo ashitse bakamucumbikira nta byiza byinshi umuntu yokwifuriza uwundi ko yoja kubamwo hajya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza tubyumva ku mwanya yewe
berahino goroyoza yijeje izo mpunzi ko iyo bagiye ari heza icyo mvise kubamenyesha ni uko mu mihana mu makomine bose bifuza ko umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirima iwanyu umwana mushyire ku ishuri uwurima asubire arime uwari umudandaza uwari umutagisibere asubire agura agakinga kuko hano muratekererwa hano muratekererwa injya muratekererwa ibintu bizomara amezi atatu ndetse muratekererwa n'udufaranga duke utwo dufaranga muzodukoreshe dukoreshe ku neza y'umuryango uwutagira isuka aca ayigura uwurose imwe aca atira n'iyindi baca bamutiza murazi nyine tubana abarundi turashyigikirana n'ubu turacyashyigikirana karibu mwirabire hama muzotera akamo n'abasigaye inyuma sufana jiri ikegera cy'ubuserukira haseri mu burundi yabwiye ijwi rya amerika ko ico gikorwa cuguruye igice ca gatatu cyo gutakuna impunzi z'abarundi ziri muri tanzania ku bavyisabiye ni igice kizorangira itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hategekanijwe gutahukanwa impunzi zingana ibihumbi icumi igice cya kabiri cyarangiye itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ahatahukanywe impunzi zabaye ibihumbi cumi na bine mu gihe hari hitezwe impunzi ibihumbi cumi na bibiri gusa umwe mu bakozi b'ishyirahamwe haseri bakorera muri tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko ibitigira ibyitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ku kuntu bari bariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi abo batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko byemezwa na ntakimazi geneveva umwe mu batahutse kanga mu burundi ngo intambara igomba ibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo ni uko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza u- ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumanditse aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa atavuze ubivuze nabo uvuze barakwirukako bande abanyagihugu nyine bahone reka mu batahuka hari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze aha ni nka ndayizeye rashidi ukuri nahunze akakongero k'abandi uko ugenda kwibarabara nabo abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kubera
ndayizeye rashidi w'icyo yakoze yaje agabanya ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniyakazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe rose kambayaga niwe mutanzaniyakazi yashimye gukurikira uwo yashimye genda genda iyo umugwa uri umutanzaniya
ndi umuhagazi
none ugeze burundi wasanze bimeze gute kanza kweri habereye Eh, mudufashe neza Emwe harabereye neza nkwawe abanyakiriye banyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe mu buzima bwawe usanze ukora iki jye mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima ngiye kuroba kazoza ndime ndabe nkiko najya nkiko ndotera imbere abana nyene bizogenda neza baroje mu ishuri kugira na bene baroho kwitegurira kazoza kabo
hari hitezwe barundi amajana umunani baza gutahuka kuri uno wa kane ariko ico gitigiri nticabaye kigikwira kuko hashitse abarundi majana indwi na mirongo itandatu n'icenda abo basigaye mw'ishirahamwe ya sere batubwiye ko hasigaye iminsi mike igise kikabafata muri komine gisuru intara ya rwigi mu rusoreko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika Iyo tukiri kuri iyi nkuru abarundi amajana atatu na mirongo irindwi na bane bose baturuka mu ntara ya kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka ya songore muri komine ya kiremba y'intara ya ngozi bari mu batahanywe ejo ku munsi wa kane baciye mu ntara ya ruyigi benshi muri bo baturuka muri komine ya busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvu z'umutekano muke ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi ku barundi amajana indwi na mirongo itandatu n'icyenda bahungutse bavuye mu gihugu cya tanzania amajana atatu na mirongo indwi na bane n'abanyakirundo muri abo amajana atatu na mirongo indwi na bane benshi ni abo muri komine ya busoni baharugwa ku majana abiri na cumi na batatu na bugabira yaharuriwe mirongo itandatu na babiri igihe cy'isaha cumi kuri uyu wa kane niho bashikanwa mu ikambi hcr yakira abahungutse by'ifatakibanza irahitwa isongore muri komine ya kirembo y'intara ya ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu ca tanzania baciye mu ntara ya rwigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri ico kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri ico kigo icihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba aba bagize ikibazo c'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri bane mu bahungutse nka bose barashimishwa n'uko basubiye mu gihugu cabibarutse muri abo bane umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye ku bihuha jewe nahunze bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu y'uko ba- baguma bavuga ibintu by'iterabwoba ngo intambara igira itere ngo ngo amatora abaye abantu bazoca ngo babice hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka turahunga twahunze ibintu by'ibihuha kuko bavuga ibintu byinshi biteye ubwoba na n'ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungura tukaba tubona basigaye mu gihugu atana ki- atangorane na zimwe zihari babaye ti ngaho twitahire uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicara bigacika muri komine ya busoni iwacu muri busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu ugiye gusa cyahambanye nahabanywe n'ikintu cyitwa inzara nicyo cyahambanye nja mbaru- mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ngeze mu nkambi hariya ah, maze ku- muri iki- y'icyo gihe nje nkumbura ababanyi kandi nja nkumbura n'igihugu cy'iwacu mu byamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije kanini ikinzanye igihe haniniya ni uko numvise hari amatora te amatora ntashobora kuba jewe ntagiye gutora ntibikunda tegetsi barabizi jewe nahunze babizi nicyo nipfuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wapi Mbone- naho inzara izotera n'abandi mbona bahari uyu mukenyezi we aturuka muri komine ya bwambarango avuga ko yomowe n'ubwo bankana n'abakazana ndi nahunda ingorane zerekeye iz'abana n'abakazana tushatumye jewe ngenda n'ubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abandi bazi gusa nyine ko nabo narapfuye abana urabona se wabo yapfuye kera nyuma yandadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore bamaze gutora abagore je rero baca baranyihariza abagore babo urabona umuhungu amaze gutora umugore akavyara gatandatu ntihamugishoboka nawe ntabwo nahonda umutekano muke uyu mugabo nawe nyene ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutware icyatumye jewe mpunga ni umuntu natemeye igiti kiri impande y'itongo ryanje ryo ku rubibe abarimu bariko barubaka amakoleji bakisavye acambwira ngo namwivye acaraja aramfatisha uwo muntu amwita marikino wo mu gatare amfatishije acagenda kumfunga mw'izone amfunga indwi yose amfunguye aca banje ibihumbi mirongo ine jewe mbona abandi barimwo barahunga banje ibihumbi mirongo ine nda- ndavuga ati nta tongo mfise ndibugurishe ko kubera nifitiye n'utwana nupfuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazoca burizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamwo bamaze gushika iwabo hcr iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka ya songore mu ntara ya ngozi iri mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ku yindi nkuru yerekeye uburundi buramatari w'intara ya rumonge aratabaza abagira neza bafasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya rumonge kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu abanyekongo n'abarundi bariko barahunga uburere bwa sebere baraka muri kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru eh, Chris munezero umurindi w'impunzi z'abanyekongo n'abarundi bakorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntibari bwagabanuke gushaka umutaga w'uyu wa kane ku kivuko c'umugwa mukuru w'intara ya rumonge ku bw'igipolisi c'u burundi gushika isaha zitandatu impunzi zirenga ibihumbi bibiri atawomenya neza igitigiri c'abanyekongo n'abarundi nico cari kihari nyinshi muri izo mpunzi zahunze uturere twa sebele baraka kibanga na karamba muri kivu y'amajepfo Bernard umudandaza w'umurundi yakorera aho muri Kongo avuga ko we na bagenzi we bahunze ataco batekeye mu byo bari batunze Nimefika leo ilikuwa muda wa saa ine.
twashitse uyu munsi saa yine z'umurango indwano zari zigisutamye kandi zishushe abantu benshi bariko barahunga je na bagenzi banje twagiye tubona abasoda biruka natwe kubera turi abarundi tuti twosigara ngaha duca natwe turahunga twabuze aho duca mu kwiruka duca duhitamwo gufata ubwato tugana i burundi twaje tuzananye na bagenzi bacu b'abanyekongo aha ubu muri kongo nari nagiyeyo kugira ndandaze narangura imikeke nkayizana kuyidandaza mu burundi nifuza rwose ko amahoro yogaruka ngasubira mu bikorwa vyanje Nilikuwa nanunua mikeke naleta huku. kurudi, pakipa- amani ikipatikana nitarudi.
ico kivuko c'ubudandazi co mu rumonge naho arico cakiriye izo mpunzi nta nzu abo bahunze bashikiramwo zibakingira uruzuba n'imvura inzara n'inyota ni ivyo vyaboneka muri izo mpunzi na cane cane ku bataco bashoboye kwibangikanya Mimi mzee na hivi nilikuwa mgonjwa, nakwambia nikuanguka tu.
ndi umusaza kandi nari nsanzwe ndwaye ahase ntambuka nca ntembagara kuva ejo saa munani y'ijoro shika sindaronka utwo afungura imvura nayo iriko iranyagira gushika ubu ntituraronka uwudufasha atujya gufata musaada wote ikibonekeje kandi ni uko atatuzu kwa sugumwe eka mbere n'amazi meza izo mpunzi zari zifise akuri ico kivuko abana eka mbere n'abakuze bakaba bituma mu musenyi canke mu mazi y'ikiyaga abajeje intwaro biboneka ko batari biteguriye ubwinshi bw'izo mpunzi baratabaza ikibanza c'imfatakibanza mu kigo c'imyuga izo mpunzi zajanywemwo naco nyene ntigikwiriye juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge agasaba abagira neza gufasha amashyirahamwe y'abagira neza je kugeza ubu ntayo ndabona uri kuraraba kenshi usanga ari intwaro yikoba ariko twabonye abo muri haseri baje nabo eh, ba- ba- ba- ba- bajejwe iby'impunzi hanyuma abo muri pamu ntiturababona ntiturabona rero abandi twagomba rero tubatera akama ahubwo banyaruke kuko urabona abantu barenga igihumbi n'amajana ane n'abandi baguma baza burya si bake harimwo abana harimwo abatama abatamakazi reka n'utari umutama nta muntu n'umwe ago- i- i- i- inzara yi- igera umutwe nicyo gituma boza bakadufasha kuko ni igikorwa kiremereye ku ntwaro ntacyo twoshobora twenyine komine nyanzarake nayo nyene iriko irakira mwene izo mpunzi gushika ku mutaga w'uyu wa kane igipolisi c'u Burundi kivuga yuko abantu barenga igihumbi n'amajana abiri bagwiriyemwo abana n'abakenyezi bari bamaze kwakirwa amakuru dukura aha inyanzarake akamenyesha ko harimwo abana barenga mirongo itandatu bafise ubugwayi bufatiye ku nzara bakeneye gufashwa mu bumanuko bw'uburundi Chrissy munezero ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
wari perezida wa zimbabwe robert mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi mirongo ine mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu bihumbi bibiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye nyamara ariko nk'uko stephanie sullivan minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe afurika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko congress leta zunze ubumwe za amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba zimbabwe kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani leta zunze ubumwe za amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya zimbabwe madamu sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma leta zunze ubumwe za amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya zimbabwe politiki ya amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure madamu sullivan yaravuze ati zimbabwe irimo sosiyete siviri ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye ijwi ry'abo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo na guverinoma ya zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa madamu sullivan yashoje agira ati niba perezida munangagwa wa zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri leta zunze ubumwe za amerika guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura leta zunze ubumwe za amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba zimbabwe dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.